radiyo ijwi rya amerika isamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda radiyo ijwi rya amerika isamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza mwese muduteramanye muri kumwe nawe yani itanga ishaka ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika mu burundi bwaburiye abanyamerika baba mu burundi cyane cyane bujumbura ko bomera amagabo bakirinda kuja mu bibanza biteye amakenga nk'ingenzi zari zisanzwe zigendera uburundi zica zitangura gucika intege kubera ko baba bamaze kumva yuko ivyo bibanza ata mutekano urimwo
uyu ni jean claude sinzinkayo hatwara ishyirahamwe merpd rigwanya ikwiragira ry'ibigwanisho bito bito mu minwe y'abatabifitiye ububasha leta y'u rwanda yatangaje ko hari abasirikare ba kongo barashe mu gace k'umupaka kongo ihana n'u rwanda mu karere ka rusizi ikigo cy'ubuhinga bwa none cyo muri israel kivanze mu buryo bwa magendu mu matora mu bihugu byinshi byo ku isi cyane cyane muri afurika bahitanye na nyamugigima muri siriya na turukiya barenze ibihumbi mirongo ine ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi reka rero duherayo tuza kubashikiriza mu karere ka hirya no hino ku isi ikigo cy'ikoranabuhanga cy'ubuhinga bwa none cyo muri israel kivanze mu buryo bwa magendu mu matora mu bihugu byinshi byo ku isi na cane cane bakaba babikoze muri afurika thomas kamirindi araduha idonido kuri inkuru iyi nkuru yatangajwe uyu munsi ku wa gatatu n'urunana rw'abanyamakuru b'abacukumbuzi rwitwa forbidden stories rufite icyicaro gikuru mu bufaransa ni narwo rwatahuye ibya kakamashu kitwa pegasus mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe aba banyamakuru bise kiriya kigo cy'ikoranabuhanga tim george bemeza ko kitazwi n'amategeko yo muri isirayeli ariko ko kigizwe n'abantu babaye mu nzego z'umutekano z'icyo gihugu abanyamakuru batatu b'abanyamuryango muri forbidden stories umwe ukorera radio france y'i paris undi w'ikinyamakuru gisohoka buri munsi haretse cyo muri isirayeli n'uwa gatatu w'ikinyamakuru the marker nacyo cyo muri isirayeli babeshye tim george ko bashobora kuba abakiriya bayo bituma babasha kumara amezi n'amezi bayitaraho amakuru bityo batahuye ko tim george yayobeje abaturage mu matora y'abakuru b'ibihugu mirongo itatu na bitatu byo ku isi bibiri bya gatatu muri byo ni ukuvuga makumyabiri na bibiri n'ibyo muri afurika usibye ibyo bamenye ko muri ayo matora mirongo itatu na tatu makumyabiri n'arindwi yageze ku byo abasabye tim george kubafasha bashakaga bivuze ko batsinze amatora tim george ikorera abayigannye ikoresha cyane cyane imbuga nkoranyambaga za magendu ikazinyuzaho amakuru ayobya abaturage mu gihe cy'amatora ubundi yinjira muri konti z'abantu nka gmail google drive telegram ikazigarurira maze ikazikoresha uko ishaka nk'uko forbidden stories ibyemeza
urakoze thomas kamirindi umuryango w'ubumwe bwa buraya urategekanya gushira ibihano bisha ku burusiya ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi ba ambasaderi bahagarariye ibihugu byabo mu muryango w'uburayi bemeje icyiciro cya cumi cy'ibihano umuyobozi w'inama nshingwabikorwa urusura von der leyen yatangaje ko bimwe muri ibi bihano bishya bibuza ibihugu by'uburayi kugurisha mu burusiya ibintu byose by'ikoranabuhanga mu by'intwaro za gisirikare bishobora kandi gushyirwa mu bikorwa no ku bindi bihugu bifasha uburusiya mu by'intwaro urugero ni nka irani iha uburusiya drone za gisirikare ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu makumyabiri na birindwi bigize umuryango w'uburayi bazasuzuma ibi bihano bishya ku wa mbere nibabyemeza abakuru b'ibihugu nabo bazabiha umugisha nyuma yaho mu minsi izakurikiraho bishobotse mbere y'itariki ya makumyabiri na kane y'uku kwezi ubwo intambara uburusiya bwagabye kuri Ukraine izaba yujuje umwaka neza akenshi na kenshi uburayi bufatira ibihano uburusiya bwabivuganyeho n'inshuti zabwo magara nka leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza nabo kandi bakaza nyuma gutangaza ibindi bihano bisa n'iby'uburayi
ahandi naho abahitanywe na nyamugigima muri siriya na turukiya barenze ibihumbi mirongo ine ibindi kuri ino nkuru mugenzi wacu diane ninahazwe ibiharuro vya nyuma vyatangajwe na perezida wa turukiya recep tayyip erdogan vyerekana ko abahitanywe na nyamugigima yumvikanye muri ico gihugu itariki ya gatandatu y'uku kwezi barenze ibihumbi mirongo itatu na bitanu ku ruhande rwa siriya abamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo nyamugigima barenga ibihumbi bitanu n'amajana atanu nyamugigima yumvikanye muri ivyo bihugu uko ari bibiri niyo ihitanye abantu benshi mu mateka ya turukiya hagati aho nyuma y'iminsi umunani iyo nyamugigima isinzikaje turukiya hari abagikugwa munsi y'ibibomoke bagihemuka ejo kuwa kabiri abajeje gutabara barokoye umuyabaga w'imyaka cumi n'umunani na mwene wabo w'imyaka mirongo ibiri n'umwe abahinga bakagabisha amara ko amahirwe y'uko hari abandi baba bagihemuka ateragabanuka
ayo makuru yose yagezweho hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri site yacu ya interineti ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderesi yacu youtube na instagram na facebook ni radiyo yacu ni voa nako voa radiyo yacu mu kanya turaja mu karere k'ibiyaga binini bya afurika ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika mu burundi bumenyesha ko hari amakuru bufise yo kwizera ko mu bibanza bimwe bimwe umutekano ushobora guhungabana umwanya uwo ari wo wose ubwo buserukizi bwabibwiye abamenyeshamakuru baba mu burundi uh, bo, uh, ko bomera amagabo bakirinda kuja mu bibanza biteye amakenga inkuru y'umenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika mu burundi bumenyesha ko hari amakuru bufise yo kwizera ko mu bibanza bimwe bimwe umutekano ushobora guhungabana umwanya uwo ari wo wose ubwo buserukizi bwaburiye abanyamerika baba mu burundi ko bomera magabo bakirinda kuja mu bibanza biteye amakenga igihugu ca amerika cerekanye mu itangazo cashize ahabona ko bimwe muri ivyo bibanza ari hagati mu gisagara ca bujumbura ahahoze isoko nkuru imaze imyaka irenga cumi ihiye ubu hakaba hari umusaka aho ubuserukizi bwa amerika buvuga ko hashobora kuba ubwicanyi bukomeye bw'itegwa ry'ibisasu nk'amagerenade ibindi bibanza amerika ibona ko umutekano ari muke cane ni nko mu ntara ya cibitoke na bubanza zihana urubibe n'ishamba cimeza rya kibira amerika yemeza ko ico gice kimaze imisi kiberamwo imigwano y'abitwaje ibigwanisho batazwi hakiyongera ko n'intara ya muramvya nayo nyene ihana urubibe n'ishamba rya kibira ubugizi bwa nabi bushobora gukorwa hisunzwe amatohoza yakozwe n'inzego z'iperereza rya amerika n'ubwicanyi kunyuruza abantu kwiba imodoka ibitero vy'ibisasu ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho n'ibindi amerika yibutsa ko abakora ubwo bugizi bwa nabi akenshi babangamira abanyamahanga babaronderamwo amafaranga y'agaciro n'ibindi itangazo ry'ubuserukizi bwa amerika ryerekana ko igipolisi c'uburundi gifise uburyo n'ubumenyi buke kugira ngo kigwanye canke gikinge ayo mabi ataraba ijwi rya amerika ryahamagaye umuvugizi w'igipolisi kugira ngo agire ico abivuzeko gushika igihe twaheza gutegura iyi nkuru Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi ntiyari bwatwishure Amerika iremeza ko intoreka za politike zihitiye mu Burundi zacureshe ariko ko agisigaye ubwicanyi bushobora gukorwa umwanya n'umwanya n'abantu batazwi hakiyongera koko hakunze kuba n'imikwabu canke isakwa ry'igipolisi bishobora kubuza abanyamerika kwidegemvya amerika iti n'imipaka ishobora kugagwa atabimenyeshejwe imbere y'igihe abanyamerika basabwa kudatembera mu ijoro no kutarenga igisagara ca bujumbura guhera isaha cumi na zibiri z'umugoroba hamwe no mu mutwenzi imbere y'isaha cumi na zibiri umwe mu bategetsi atashatse ko amazina yiwe amenyekana yabwiye ijwi ry'amerika ko amerika yarengeje urugero kuko kubwiwe iryo tangazo ryerekana ko uburundi bwafashwe nk'igihugu kiri mu ntambara ico bikoze bamwe mu bahinga mu vyerekeye umutekano no kugwanya ibigwanisho bito bito bitembera mu banyagihugu mu karere k'ibiyaga binini babona ko uburundi budakwiye gufata minenegwe ako kagohe amerika yavuniye abayo jean claude sinzinkayo atwara ishirahamwe mi rpd rigwanya ikwirakwira ry'ibigwanisho bito bito mu minwe y'abatabifitiye ububasha nk'ingenzi zari zisanzwe zigendera uburundi zica zitangura gucika intege kubera ko baba bamaze kumva yuko ivyo bibanza ata mutekano urimwo ni ukuvuga yuko n'abanyagihugu nabo nyene baba muri ivyo bice vyavuzwe umutekano wabo uca utangura kuba nk'uwu- nk'uwutameze neza kuko baca batangura kuvyiyumvamwo bafatiye kuri ayo makuru ahacu rero muri merupede tugasaba ko eh, leta y'uburundi ibicishije ku bashinzwe umutekano eka ndetse n'umunyagihugu ubwiwe bategerezwa guca bakora ibishoboka kongereza umutekano muri ibyo bibanza byavuzwe ko aya makuru yatanzwe atofatwa minenegwe ngo abantu baze bibuke kuyora amaraso yamaze guseseka ijwi ry'amerika ryashatse kumenya ico leta y'uburundi yoshikiriza kuri iryo tangazo y'ubuserukizi bwa amerika umuvugizi wa leta prosper ntabwamiye yatwishuye ko ata kinini yo bivugako ijwi ry'amerika ryamubajije insiguro yoha ayo makenga ya amerika ntabwamiye asigura ko ataco leta y'uburundi iragera kubishikirizako gusa amashami yigenga avuga ko ibihugu byose ubuserukizi bwa amerika bwagiye buragabisha abanyagihugu babwo kwiyubara bwaba bufise amakuru akwiye k'ubwicanyi bushobora kuba ugasanga hamwe hakozwe ibitero by'imigwi y'iterabwoba ahandi hakozwe ubujagari butandukanye bugahitana abantu n'ibintu by'igihugu ubuserukizi bwa amerika bwasiguye kandi ko umutekano muke uri mu buseruko bwa kongo hamwe n'imishamirano hagati y'u rwanda na kongo bishobora kubangamira umutekano mu burundi mu bice ibyo bihugu bitatu bihuriyeko mu kiganiro aheruka guha abarundi mu kwezi guheze umukuru w'igihugu yatangaje ko igihugu c'uburundi ari nyabagendwa kandi ko umutekano wifashe neza mu mpande zose z'ubutaka bw'uburundi evariste ndayishimiye yari yagabishije aboshaka guca intege abashaka kuzana imitahe yabo mu burundi canke abagishaka kwambika isura mbi igihugu arongoye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri pierre claver niyo nkuru ku bw'ijwi ry'amerika
arakoze Pierre Claver niyo nkuru kuri iyo nkuru igisirikare cya Rwanda RDF cyatanye mu mitwe n'icya Congo mu- ku mupaka wa Rusizi ya kabiri mu burengerazuba bw'u Rwanda abaturi- abaturiye uyu mupaka bavuga ko ababa kuri uwo mupaka nako ah, bavuga ko uko kurasana kwamaze hafi igice cy'isaha mu masaha yo mu- yo mu gitondo kuri uyu wa gatatu ni inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Temistocle Mutijima yageze ahavugwa ayo masasu ukurikije ibitangazwa n'abaturiye uyu mupaka wa rusizi ya kabiri ukoreshwa kenshi n'imodoka nini zitwara imizigo uko kurasana kwaciye igikuba mu baturage ku buryo hari n'abahunze ingo zabo by'akanya gato uyu utashatse ko amazina yatangazwa ijwi rya amerika tumusanze hafi y'uyu mupaka mu murenge wa mururu w'akarere ka rusizi kuko twari dutuye hano haruguru mu musozi twayumvishe duhita ko tubyutsa abana nyine turahunga nko mu masaku ko yabanje kubitira hano hakurya byirongera bikubitira hariya muri esikariye hari noneho bakubita menshi cyane menshi cyane kabisa duhita ko duhunga ugereranyije byamaze nk'igihe kingana iki cyakoze ntibyabuze nk'iminota nka mirongo itatu ko biri kugeraho bigacejeka hashira akanya tukagira ngo birarangiye bikongera bigakubita mwabona siko mbyutsa abana mbyutsa n'umugore tu- turagenda nyine twagiye ruguru nyine aho bitatugeraho ubwo twageraga aha ku mupaka wabonaga ko urujya n'uruza rukomeje ariko rw'abantu bakeya n'imodoka nkeya abasanzwe bashakira amaramuko aho i rusizi no hakurya i bukavu bavuga ko kuri uyu wa gatatu mu gitondo serivisi zo ku mipaka ku mpande zombi zabanje gutinda gutangira gutangwa ariko nyuma ziza gusubukurwa natwe twazindutse twazindutse rwose tubona nta- nta muvumo ihari y'abantu ariko byagezeho muri kongo tubona batangiye gufungura abakongomani batangira kuza natwe twari turi kubirebera mu misozi turi kubireba turi kuvuga ati buriya no mu rwanda wenda bafunze tubonye abakongomani batangiye kuza natwe tujya twabona kujya twagaruka aha ngaha twaje gace gace gace gace ariko tuha- turahashyika kugira ngo turebe se hariya dukorera kuko hari ikibazo cyaba cyahabaye twagubayeho twicaye ariko aho nyuma y'ama- y'amasaha twaje kuza gukora nta kibazo ubu hari imodoka zambutse zajyanye umuzigo kongo yego zagiye twebwe twasanze byabaye kuko nashyitse hano saa tanu ndetse n'abo dufatikanyije twe tugera aha nyirizina saa tanu dutangira komuka saa sita mu itangazo cyasohoye kuri uyu wa gatatu igisirikare cy'u rwanda rdf cyavuze ko uko kurasana kwabaye ahagana isaa kumi n'igice z'igitondo cyo kuri uyu wa gatatu kivuga ko intandaro y'uko gukozanyaho ari abasirikare ba kongo bari hagati ya cumi na babiri na cumi na bane bavogereye agace katagira uruhande kegukira aha ku mupaka bagatangira kurasa ku ruhande rw'u rwanda hanyuma nacyo kikarasa mu kubishyura rdf ivuga ko nta musirikare wayo waguye cyangwa ngo akomerekere muri uku kurasana kwabereye ku mupaka iki gisirikare cy'u rwanda kikavuga ko icya congo frdc cyaje kugaruka hanyuma kigakubura aho ibyo byabereye rdf igasoza ivuga ko yasabye itsinda rihuriweho n'ibihugu byo mu karere rishinzwe kugenzura imipaka kuza gukora iperereza kuri icyo gikorwa y'isi cy'ubushotoranyi icyakora repubulika ya demokarasi ya kongo iby'uko gukozanyaho ku gisirikare cyayo n'icy'u rwanda irabihakana ikavuga ko ari ibinyoma byambaye ubusa mu itangazo yashyize ahagaragara bwana teongwa bice kasi utegeka intara ya kivu y'epfo yavuze ko inzego z'igisirikare n'igipolisi za kongo zikorera ku mupaka wa rusizi ya kabiri zarasanye n'abajura ku ruhande rwa kongo ariko ntawarashe mu rwanda uyu mutegetsi avuga ko abo bajura bitwaje imbunda bageragezaga kwiba muri karitsiye yegereye umupaka bateshejwe ndetse umwe muri bo yarashwe akahagwa hakaba n'abandi batawe muri yombi bwana ngwabije kasi avuga ko nta musirikare n'umwe wa frdc wageze mu gace katagira uruhande kegukira zone netwe cyangwa ngo arase mu rwanda guverineri wa kivu y'epfo akavuga ko ibyo u rwanda rurimo gukora ari uguhimba ibinyoma rwigira inzirakarengane kugira ngo rushake impamvu yo gushoza intambara ku ntara ategeka nk'uko rurimo kubikora muri kivu ya ruguru twagerageje kuvugisha burigadiye generali ronald rwivanga uvugira igisirikare cy'u rwanda ku bijyanye n'ibyabaye ndetse n'ikirimo gukorwa ariko ntibyadukundiye inshuro twahamagaye telefone ye ngendanwa ntiyitabwaga n'ubutumwa twamwohereje kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yaratarabusubiza bamwe mu bakora ku binyabiziga byari bisanzwe biraraha ku mupaka ku ruhande rw'u rwanda batubwiye ko bandikiye ubutumwa bugufi bubamenyesha ko batagomba kubiharazira ijoro ikijyanye ni- n'impungenge wenda badatabuje baduha akazi ubwo ni ukuvuga ngo ba- tumaze kumva mesaje kano kanya ngo imodoka ngo zirava hano zizamutse zisubire ruguru ariko noneho amakuru tugezeho aka kanya batubwiye ko nta modoka iri burara aha ngaha We, ubwo ni imodoka ipakiye umuzigo irakata wenda ijye guhagarara he ku gasantere iri haruguru ni uko amakuru ahagaze aka kanya ni mu rwego rw'umutekano uku gukozanyaho kuvugwa hagati y'ibisirikare by'ibihugu byombi u rwanda na kongo ku mupaka ubihuza kubaye mu gihe umwuka ukomeza kuba mubi hagati y'ibi bihugu bituranyi bishinjanya gushyigikira inyeshyamba zirwanya buri ruhande kongo ishinja u rwanda gufasha inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu mu kuziha ibikoresho n'abarwanyi mu ntambara zihanganyemo n'igisirikare cyayo frdc mu ntara ya kivu ya ruguru ibyo ariko u rwanda rurabihakana ahubwo rugashinja kongo gufasha inyeshyamba za fdrr zirwanya ubutegetsi bwarwo kugeza ubu umuhate w'ibihugu yabo byo mu karere no hanze yako mu kugerageza guhagarika intambara ishyamiranyije igisirikare cya leta ya kongo na m makumyabiri na gatatu hamwe no guhosha umwuka mubi yateje hagati y'ibi bihugu bituranyi nta gifatika uratanga urakoze tomisite kuremutijima kuri iyo nkuru tukiri mu rwanda mu gasho ka mageragere i kigali kuri uyu wa gatatu huguruwe ibyumba abanyororo bazoza baraburaniramo hifashishijwe ubuhinga ngurukanabumenyi inkuru tugezweho na mugenzi wacu asumta kaboyi yagiye aho iyo porogaramu yatanguwe
iyo ugeze muri iyi gereza ya mageragere uhasanga ibyumba byinshi biri ku murongo buri cyumba harimo abagororwa barimo kuburana abandi bategereje kuburana harimo kandi umucamanza urimo kuburanisha ariko we yabaga yicaye mu cyumba cy'urukiko akagaragara kuri televiziyo nini yari mu cyumba gito cyaburanishirizwagamo usibye abagororwa bari mu cyumba ndetse n'umucamanza wagaragaraga kuri televiziyo nta wundi muntu wagaragaraga muri icyo cyumba cyari kuri gereza buri mugororwa yabaga yicaye ku muryango wanditseho urukiko rugomba kumuburanisha hari bamwe wasangaga handitseho urukiko rw'ibanze rwa gasabo urwa nyamata cyangwa urukiko rwisumbuye rwa gasabo umuyobozi w'amagereza mu rwanda juvenali mariza munda yagaragaje itandukaniro ry'iyi gahunda yatangijwe n'iyari isanzweho yifashishijwe mu gihe cya covid cumi n'icyenda urero igishya kije ni uko hari ibyumba byabugenewe bikoreshwa gusa ku kazi ko kuburaniramo birimo n'ibikoresho by'ingenzi muri covid twakoreshaga skype gusa dutangiye gushyiramo ibyo bita video conferencing facilities mwabonye bino byumba bya mbere ko amashusho agaragara neza screen nini iyi gahunda yatangirijwe muri gereza ya mageragere izanashyirwa muri gereza ya rwamagana rubavu ndetse na nyamagabe nk'uko bitangazwa n'umuyobozi w'amagereza mu rwanda iyi gahunda kandi irareba abagifite imanza bose nk'uko bisobanurwa n'uyu muyobozi ni umushinga watewe inkunga n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere UNDP watanzweho miliyoni zikabakaba magana atanu mafaranga y'u rwanda ku ruhande rw'amagereza rwo rwahawe miliyoni zisaga ijana na makumyabiri azafasha uru rwego kubaka ibyumba bizajya byifashishwa mu kuburana hirya no hino mu magereza yo mu rwanda ndetse no gushyiraho ibindi bikoresho byifashishwa abagororwa bavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaje ko ubu buryo ari bwiza gusa basaba ko hari ibikwiye kubanza kwitabwaho byoroshya ubutabera kuboneka ntawaza ngo atahe ataburanye ubu buryo mbona butworohereza hari nk'igihe bavuga kujya ku rukiko ukava hano mu gitondo ukirirwa iwe bigashyika saa mbiri z'ijoro saa tatu urumva kuba ubu twe twegere skype biratworohera urabona uranasonza ariko wasonza ukavuga ngo urubanza nirusoza ukegera kuri gereza ugahita urya butakuvunnye igikenewe ni uko wenda hagira ibyo twongerwa kugira ngo rezo ziboneke neza kuko hari igihe umucamanza cyangwa se umushinjacyaha akubwira nk'ikintu mukumvikana ariko hakaba ibyo utumvise kuri gereza ya mageragere hashyizweho inzu abavoka bicaramo baganira n'abakiriya babo ndetse n'icyumba abavoka bifashisha babikamo ibikoresho byabo no kwambariramo imyenda bakoresha bagiye kunganira abaregwa umunyamategeko patrick munini twamusanze kuri gereza ya mageragere aganira n'umukiriya we kuri we yemeza ko iyi gahunda ari nziza twebwe nk'abavoka kugeza ubu nta kitubangamira kidasanzwe iyo amakuru yose iyo yakeneye urayabona ubu noneho ushobora no gusura umukiriya wawe nk'uko mubibona naje hano kuri gereza ndetse n'iyo mwavuganye adashobora kugera no ku rukiko uragenda ukaburana ku rukiko ko mwashoboye kubonana hano ugatanga ubwunganizi kandi bidasaba ko yidepurasa ngo aze ku rukiko se cyangwa uze hano kuri gereza nubwo abarebwa n'iyi gahunda bagaragaje ibyiza byayo hari bamwe mu bagororwa bavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaje ko uburyo butazabafasha kuko iyo bajyaga kuburana bajyaga babasha kubonana n'imiryango yabo yaje kubashyigikira tom murisi umwarimu muri kaminuza y'u rwanda akaba umushakashatsi mu bijyanye n'amategeko nawe yumvikanishije ko ubu buryo bufite ibyiza byabwo ndetse n'ingorane ziburimo urabona ubundi ubusanzwe hari uburyo abantu benshi baza gukurikirana urubanza batari imfungwa gusa umuntu iyo yabaga aje nk'ariya nko mu rukiko akabona n'abo bantu hari icyo nawe byamufashaga mu mutima we busikorojeka umuyobozi w'amagereza mu rwanda yagaragaje ko ari imyumvire ya bamwe ko ntacyo bizica ku mitangire y'ubutabera bunoze impungenge ni ya myumvire gusa abantu bumva ko agomba kubanza akajya imbere y'umucamanza akamwibonera akajya areba nimba yamubonye neza igikurikizwa ni amategeko n'ibimenyetso waba uri umwe uhari iyo ari ubutabera nyine ni ubutabera niyo mpamvu bwita ubutabera ntabwo nkeka ko ufite abantu igihumbi baje kugushyikira muri sale umucamanza azacura urubanza akurikije abantu igihumbi azacura urubanza akurikije ibimenyetso afite n'amategeko icyo ateganya so rero nkeka ko hari imyumvire nyine navuga ikwiriye guhinduka kandi bibaye na ngombwa ko n'abaje gushyigikira nabo bagira sikirini bareberaho nimba ibintu biri kugenda neza nayo bizagenda byubaka n'ubona ko ari ibintu tugitangira kugeza ubu urwego rushinzwe imfungwa mu rwanda rugaragaza ko gukoresha ubu buryo buzafasha urwego kuzigama amafaranga yakoreshwaga bajyana abagororwa hirya no hino mu nkiko ndetse bikagabanya n'umubare w'abagororwa batorokaga mu gihe bajyanywe kuburana urwego rushinzwe amagereza mu rwanda rutangaza ko mu gihugu hose ubu hafungiye abagororwa ibihumbi mirongo inani na birindwi muri bo abagera ku bihumbi cumi na bibiri nibo bataraburana asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
rakoze asumta kaboyi kuri iyo nkuru amakuru y'iradiyo ijwi ry'amerika arabandanya george ndayizeye umurundi akora muri sosiyete ikora indege ya boeing ifite icyicaro gikuru cyayo mu gisagara cya siyaro muri leta ya washington yatsindiye agashimwe k'umwirabure yaranze umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu atanga intererano ntangere muri iyo sosiyete aho asanzwe ari umuhinga ni ukuvuga mu enjeniyeri akomeye araba ukungena indege zubatse akaraba ko atatunenge zifise kandi ko zubatse ku mategeko yakiriye ako gashimwe ku itariki cumi na rimwe z'ukwezi kwa kabiri yavuganye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo aramubwira ukungene yakiriye ako gashimwe
ako gashimwe aho nabyakira yari inkuru nziza cyane kubona yuko bantoye nk'umumenjeniyeri yaranze umwaka w'ibihumbi mirongo ibiri na mirongo ibiri na gatatu baraze kontribisiyo tekinike uruhara ntangere nagize mu ishyirahamwe rikora indege ku ndege zitandukanye hama n'ingene amayinovasiyo nashize muri izo ndege dukora ubuhinga bushasha ubuhinga bushasha inovasiyo ubuhinga bushasha hama n'urugero runini rwa kontribisiyo tekinike nashize muri izo ndege izo ndege niyo modeli imwe yitwa amajana ndwi na mirongo umunani n'indwi iyindi modeli yitwa amajana ndwi na mirongo irindwi n'indwi igice cyenda n'iyi ni indege izotwara umukuru w'igihugu wa amerika na kozeko n'izindi ndege nshasha kwa kozeko mugabo zitaragera gusohoka ako gashimwe kitiriwe walt w breathwaite legacy award uwo ni umuntu ki niki havuze kuri wewe ku bariko baratwumviriza uwo world breathway yamuka mu gihugu ca jamaica nawe akaba yaragiye kuba mu gihugu c'ubwongereza hama mu nyuma ariga amashuri aza gukora muri iki kigo ca boeing aba umu enjeniyeri aho yazakoraga abaye umu enjeniyeri yarazanye ubushakashatsi bushasha ingene bakwiye gukora indege bakoresheje ibintu bijanye na kompyuta kare ibintu vyose barinda gucapa ku rupapuro ivyuma twita ivyuma nyabwonko ivyuma nyabwonko hama mu nyuma ashitse muri boeing barahindura basha bakoresha ivyo vyuma nyabwonko ngene bacapa n'ingene bakora indege hama mu nyuma araduga araba abo bita aba executive sinzi ingene nokuvuga mu kirundi abatwara sosiyete muri iyi sosiyete boeing yabaye umwirabure wa mbere yashoboye gushikira ku rwego rwo hejuru mu batwara uru ruganda rwa boeing mu nyuma aca bamugira kuba visi perezida wa boeing muri afurika urumva rero baravye uko ndiko ndaduga baraba ama contribution ndiko ndagira intererano ndiko nkurikiza iragi ryiwe ingene ndiko ndakora woba uri umwirabure wa mbere akomoka muri afurika aronsa ko agashimwe ego ndi uwa mbere naho uravye abirabure muri amerika uzu bwa kangahe abirabura muri amerika naho nyene baye uwa mbere akaronse garanti haraheze imyaka mikeya bag- bagatangura ego ni muri ico gisata cawe rero Eh, ni muri iki gisata canje ego mugikura mwarigeze mwibaza muvi burundi mu mashure mukiri bato mugashika muri leta zunze ubumwe za amerika ko mwoshitse aho urugero mugeze ko muri iki gihe n'inyuma yuko muronsa ako gashimwe je navukiye mu ntara ya- ya makamba muri komine ya vugizo aho niga mu gitabazi ibi ntavyo nigeze nibaza Ah, ndagenda kwiga nkakora ivyo banyigishije abavyeyi baragize intererano niniya muko niga mugabo sinigeze nibaza ko nzoza gukora mw'ishirahamwe rya boeing gusa n'ibitangaro mugabo nagumye nkora niga niga uko niga ndaza ndashika ngaha ufise imyaka ingahe george mfise imyaka mirongo ine n'umwe uracari umuntu akiri muto muri avyo myaka n'urugero mugeze ko ako gashimwe gakomeye cyane mwaronse ku itariki cumi n'imwe z'uku kwezi ku muhinga ntangere yatanze intererano ntangere mw'isosiyete ikora indege ya boeing ku bwanyu gaha ubutumwa ubuhe dufate nk'urwaruka mu karere k'ibiyaga binini mu burundi no ku mugabane wa afurika muri make aho bampa aka gashimwe hari ibindi bintu bibiri bavuga yuko ndi umuntu acira inzira abandi bantu ahantu hantu hataba inzira ndabacira inzira kugira bakurikira nkongera nkaba ntanga akarorero ku bandi bantu bifuza kuba aba enjeniyeri cyangwa bifuza kuba ntwari nibaza rero ko aka karorero nobarira yuko abantu bakiri bato ni ukwiga hanyuma nta kintu na kimwe badashobora kuba hama bagakora rwose hama bakarondera abantu babamentoringa bakarondera abantu bavugana muga yuko ushobora kubica ico cose wifuza nta kintu kiguhagarika ndabashimiye cyane murakoze cyane murakoze
turiko turaja ku musozo w'amakuru n'ibiganiro by'iradijwi rya amerika kuri ino saha ariko mbere y'uko dusozera reka tubashikirije eh, ibice bikuru bikuru vy'amakuru twabashikirije twababwiye ko leta y'u rwanda yatangaje ko hari abasirikare ba kongo barashe mu gace ko mu- k'umupaka na kongo ah, ihana urubibe na- na- n'u rwanda mu karere ka rusizi Eh, twabwiye ko ikigo c'ubuhinga bwa none co muri israel civanze mu buryo bwa magendu mu matora mu bihugu vyinshi vyo kw'isi cane cane muri afurika handi naho abahitanywe na nyamugigima muri siriya na turkiya bamaze kurenga ibihumbi mirongo ine aho ni naho rero turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha tubibutse yuko ayo makuru yose n'ayandi yo kwiradira ijwi ry'amerika mushobora kuyaronka kuri site yacu ya internet adrese ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kuri facebook twitter na instagram naho nyene ni voa radiyo yacu ndashimiye abanywanyi bira- a- a- batuteze amatwi nshimira na nadia taha mu buhinga bw'ivyuma yadufashije kuri mikro mwari muri kumwe na oriane tangishaka ibi biganiro twabateguriye byari bihagariwe na edi gwema turabashimiye mugire umugoroba mwiza
MP Record Dr. Mash Production Holy Seven Yosma Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika